Oh, see this fine girl see this fine girl Now wow Now wow. guys welcome to my youtube channel god bless you guys so today video it shocked me oh <laughs> it shocked me i know say this kind of thing go happen later because why if something come our hand which is nigeria or any africa at all now so it e they it e they shock dem for body they are not they no go let you get rest of mind they go you know they pay pay you you get bald straight hair wahala for who no get bald straight hair <laughs> me and you who the wahala jam. <laughs> me and you now whose person the wahala jam shey e don jam you i dey my house now dey wash you now you don dey run mad born straight hair wahala for no get born straight hair wahala for who don get the born straight hair na me una see story una dey see this girl so abi <laughs> e don run kolo kolo kolo kolo kolo because of born straight hair as una say una love born straight hair some of una those girls make una know say una dey tell yahoo guys say okay we don see wetin dem love and we go use this thing take enter them. we go use this thing take enter them. They go come don eh, alpha no be bush straight hair i go buy you three They go use you take dem give you your bush straight hair you go put am for head and the wrong mouth dey go <laughs> how you wan take enjoy am no be another person go thief am for your head wear eh make una take am easy if you have money if you are working you can go and buy your boat straight hair but if you know you don't have money you depend for one boyfriend say make come buy you both straight hair eh, and you don't not be saying you and the guy dey suffer before say god come do i can't reach guy where you just met eh i i need both straight hair just know saying he use you for the both straight hair before you go wear am eh make una be careful girls you guys should take it easy Your parents are just suffering. They cannot eat in a day. You will go out there and sleep with anybody you want to sleep with and make sure know that you will bring that money to support your family. You will just go and use it to buy bond street or necessary things that don't have people like you guys, you don't have future. Yes, I must tell you when it comes to let everybody buy straight hair, it's only the poor way. be say dem no dey fit dey see eat na only dem no go fit afford am you understand a lot of millions of people can afford it but they will say well, this is rubbish this is rubbish i have a lot to do so it's not both straight hair some both straight hair dey for 500k 200k But that will not be the issue. What if they no no come to take of it? I will now go and spend my money on both straight hair. Unless if my money there, if it food the ass, it don't remain. I not get what I use. I do not go fix I won't go buy both straight hair. That I have something doing. Then I will say I want to go and buy both straight hair. For what now? Eh? For waiting. Eh? Guess you guys should take it easy. A lot of when someone see their marriage as no, no, no, not see they chat, buy me both straight hair. Sometimes they come and straight there. Boy, I put you for us for 100 years, for, for, for two years now, three years now. You never go put money for your head. But you go fit give you money, go buy bow straight, bow straight hair. Use your brain. Your mumu not too much. Use your brain. Bow straight hair, you come say you want to prepare another married woman when he day house, when he be say your husband don't marry, don't pay bride price. Your own. You go maybe you go go buy am for you. Okay, now that be your problem. I go give you. You never put money for your head though who you dey mumu you dey fool yourself so man, make una stop all those things born straight hair where the hair for come where e dey born they go where e dey straight they go when i dey use una features for take they do rubbish eh you as you find rich now you just they born straight hair they run follow street una go say "Wala, wala, wala!" for no wear bone straight hair who the wala called them now? me now, i no i no wear bone straight hair but as you dey watch you wey you dey run craze wey you dey mad for street who come carry the wahala some people are very stupid eh make una be careful make una take time take care of yourself put your place for where contain you your body put am for place wey e contain you no go put am for where e No where where. some of una dey lie lie lie una go take miss una future husband una go miss a man wey go be one man una because of lie wey una lie the man no agree marry una again una no fit go learn work una go fix long eyelash long fingernails take dey waka dey zozo una dey zozo una life dey useless una life dey follow street dey do runs get runs here runs here sugar daddy here sugar mummy here everywhere sugar sugar sugar guys you guys should change for what you are doing what is both straight hair why you no bow come out as you dey come like for say make dem give you both straight hair anything una just see say yes e just dey hot una go wan put una hand and una leg me no go buy the both straight hair most make the wahala wahala una wey be say una say both straight hair for wahala for una wey no wear am una dey fool una say people dey dey dey plan for their future dey plan for their children children that will take get money that will take rich. one set one naira just enter una hand una also na go use am dey bad rubbish but straight hair born waiting but let me una some of them are just very mumu una no well a lot of people born straight hair where some of them put for una don't know how come una don't know how it e is easy for them una don't know that person dash dem una don't know that something na e just get what dem just do i don't want to talk e-, everything too much we know the story a lot of people there be say that thing e get far far how e take get am e not be like una wey go dey sleep with different different men that person go put him hair for her now and i'll say oh this girl just get five hundred thousand take buy this kind of original bus straight there Now lie now package you no no know how far no know wetin happen no know till they the ground wey I you take see that money or ah make una use una brain ogbeni make una use una brain some girls go feel like say dem buy both straight dem no buy maybe na their sister wey dey abroad na he send na but you know dem no tell you say dem be big girl na their boyfriend buy am for dem while you na wey be say your sister no dey abroad na you go dey meet your boyfriend you can't afford both straight hair i can't go out with you ah blah blah blah you go go dey follow yahoo boy see see the cost now. And eh, more una take her easy, more una use una brain, more una put una self for where una belong. I beg. Born waiting. Where they born they go. And eh, more una take her easy now. Ha! My people, I will end this video here. Because eh, this video is so annoying. Eh? I go stop am here, I beg. If you know say you're not the type when you want you want see finish yourself because of both straight I beg go, oh, my sister. No try am. Eh? no trying no trying i use that thing for you no trying if you get gently waka go store go buy but if you not get the money relax this thing go rain finish now You can't be the one they sell am <laughs> fifty fifty fifty euros or hundred euros You know, come reach fifty thousand again for nigeria money make una no they finish una sef for waiting, no waiting, no get head eh make not take them easy person no fit pepper me with all those kind thing me they wear human hair uh -huh. at least uh, if i feel if i feel wear human hair of uh, fifty thousand sixty thousand for nigeria money waiting, waiting, i want to finish myself for so you can't expect me now say fifty thousand human hair sixty thousand human hair when I manage buy that one not dey okay man go carry my confam money when i labour for when I labor for 500k and someone go buy you my hair, am I okay? Eh? All those people waiting say they buy this bone straight there, they, they use their kpekus. It's not like you wait, say you work hard. You work hard. If not not reach, you not go resist a salary. Cause you won't go buy bone straight there. you never plan future for your children. You never plan tomorrow go be. Today they lose God girls make una wise make una wise make una not fall for victim make una wise una mumu don dey too much some of una make una wise ooo. Oh. okay guys bye bye see me on my next video if today is your first time subscribe like comment and share this video let this video help a lot of ladies out there share this video share share share share share to them bye bye guys see me on my next video again.